dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi gusa ikiganiro cy'uyu munsi twifuje ko twaha ijambo umunyamakuru wacu claude ganza munyamagana ukorera mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda no mu gace k'uburasirazuba ka repubulika iharanira demokarasi ya kongo aratubwira ku bibazo bigaragara byigaragaza mu makoperative mu rwanda amakoperative afatwa nk'inzira idahusha yo kwiteza imbere abantu bakoreye hamwe bakabasha kugera ku cyo umuntu nk'uko atashoboraga kugeraho kugeza ubu mu rwanda hose habarwa amakoperative hafi ibihumbi icyenda arimo ayacuruza imari ni ukuvuga amakoperative yo kuzigama no kugurizanya arimo za sako magana ane na cumi n'esheshatu n'amakopeke mirongo itatu n'imwe yose hamwe akaba magana ane mirongo ine n'arindwi aya makoperative acuruza imari afite imari shingiro irenga miliyari makumyabiri n'umunani akagira ubwizigame bw'abanyamuryango burenga gato miliyari mirongo itandatu n'umunani z'amafaranga y'u rwanda amakoperative adacuruza imari arimo ayakora ubuhinzi ubucuruzi bundi no gutanga izindi serivisi asaga ibihumbi umunani magana atanu aya yo afite imari shingiro ingana na miliyari cumi n'enye akagira ubwizigame burenze miliyari mirongo ine n'ebyiri aya makoperative yose hamwe afite abanyamuryango basaga miliyoni enye ni umubare uri hejuru cyane ugereranyije n'uwo abanyarwanda bagejeje igihe cyo gukora ni ukuvuga bari hejuru y'imyaka cumi n'umunani y'amavuko basaga miliyoni esheshatu none niba uyu mubare wose w'abanyarwanda uteze icyerekezo mu makoperative bibumbiyemo kandi hakaba havugamo urusobe rw'ibibazo birimo inyerezwa ry'umutungo kwikubira imitungo kwa bamwe mu bayobozi n'ibindi inzozi bafite zizaba impamo zite amakoperative avuka ate arasabwa kuzuza iki ngo yemerwe ese iyo havutse ibibazo bikemurwa bite ibi ni bimwe mu bibazo biza gusubizwa muri iki kiganiro mugezweho nanjye claude ganza munyamagana
guhinga biranze birankomereye gufata isuka byo ni ugucuma ubwani inama nkwiriye kwiragera ubwanjye ngiyi i kigali reka dutangirane na profeseri harerimana jean bosco umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative rca utangira asobanura icyo koperative ari cyo n'impamvu ivuka koperative gushingwa kwayo icya mbere ni uko tuba dufite ikibazo kimwe dushaka gukemura duhuriyeho kandi tujya n'ubushobozi akenshi bujya no kungana ubundi imitekerereze yo gushyira abanyarwanda muri koperative ni uburyo bwo gushobora kubafasha kugira ubushobozi kugira amakuru ariko no gushobora gukorera hamwe muri rwa rwego rwo kugira ngo icyo tutashobora gukora turi benshi tugihurireho tukigereho kandi cyunguka twunguke ni muri urwo rwego rero guhera mu bihumbi bibiri na karindwi leta y'u rwanda yashyizeho ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative nta yindi nzira urebye ishoboka gutuma abantu badafite uburyo buhagije nta kindi wakoretse kubahuriza hamwe bagakora bakunguka ku buryo bamwe iyo uburyo butangiye kuboneka bashobora gukora ibyabo bagashinga amakoperative ubu ni itegeko rishya na politiki nshya y'amakoperative mu rwanda ntikiri kuvuga iri kuvuga rwose gukomeza gukora nka koperative yunguka koperative ifitiye ifitiye umunyamuryango inyungu ubu nibyo tumaze iminsi dukoraho cyane ariko icya kabiri ni ugushobora gufasha mu micungire myiza n'imiyoborere myiza y'amakoperative icya gatatu noneho ni ugukorana n'izindi nzego izaba inzego z'ibanze yaba polisi n'izindi nzego ku buryo rwose ikijyanye no gushobora gutuma koperative igira imicungire cyane cyane y'imari n'imiyoborere myiza tubihuriraho tukagenda mu murongo umwe ikindi rero ni ukwimakaza ikoranabuhanga ku buryo niba hari umutungo uri muri koperative buri munyamuryango abona uko bikora hanyuma ibindi ni ukunoza imikorere n'imikoranire hagati y'inzego mu rwego rwo gutuma koko koperative iba inzira n'umusemburo w'ubukungu ikigo gishinzwe amakoperative kimaze imyaka isaga cumi n'umwe gishinzwe mu rwego rwo gufasha amakoperative kwiyubaka no kuyaha umurongo w'imikorere yisunze amategeko uru rwego ni narwo rushinzwe kugenzura umunsi ku wundi imikorere y'amakoperative ni urwego rutanga ubuzima gatozi ku makoperative yose rumaze gusuzuma ko yujuje ibiteganywa n'amategeko none ibibazo bihora biyavugwamo bikomoka he harerimana jean bosco avuga ko ibibazo byayo bifite umuzimu cy'amakoperative yari cyo ataritwa amakoperative ndagira ngo bisobanuke kandi byumvikane aya makoperative amenshi muri kubona yari amasosiyasiyo sambiti rikaratifu cyangwa amashyirahamwe atagamije inyungu ariko aturutse he nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi imiryango mpuzamahanga yihutiye kuza gutabara abanyarwanda kandi birumvikana muri uko kuza kubatabara hakanguriwe abanyarwanda benshi kwibumbira hamwe kugira ngo babone imfashanyo hari igice kimwe rero kinini cy'amakoperative cyari kiri ayo mashyirahamwe atagambiriye inyungu ariko ubu ngubu yahindutse amakoperative hari amavugurura rero guhera icyo gihe kugeza uyu munsi hari amavugurura yagiye akorwa mu rwego rwo gutuma koko kwa kundi kwa gukomeza kwitwara nk'aho turi muri asosiyasiyo yashinzwe na kanaka tubivugurura yewe n'abo ngabo bayashinze tukabavanamo hagasigara abanyamuryango koko babo- bibona mu nyungu za koperative niyo mavugurura tumazemo iminsi rero amavugurura twakoze urugero ni nko mu bamotari aho twatangiye tureba umumotari ninde nyuma yo kureba umumotari ninde umumotari agomba kuba arangwa n'iki turangije dukora mobilization turabaka- dukora ubukangurambaga turangije gukora ubukangurambaga turabatoresha kugira ngo bahitemo abo bari kubona ari abanya- ari ari inyangamugayo kandi koko bazabagirira akamaro ayo mavugurura rero ni nayo icyo tugamije ni ugushobora gutuma dukora amakoperative manini afite imbaraga ashobora kwishyura abacungamutungo abagoronome aho ni mu birayi Eh, ariko koko ah, bigaragara ko n'intumbero yayo ari ukuba yahinduka akaba yakora n'ibindi birenze ibyo bakora bakaba bashora imari muri bizinesi zitandukanye cyangwa no mu bindi ariko niyo nzira turimo kandi nibwira ko ku bihumbi icyenda dufite uyu munsi navuze ntabwo amakoperative arimo ibibazo ntabwo arenze kabiri ku ijana byumvikana ko rero hari akazi kenshi kakozwe na leta y'u rwanda kandi twizera ko n'ako kabiri ku ijana gasigaye karimo ibibazo ari nabyo uri ku- muri kubona twaje kuri tere kuri firiti twaje kureba mu rwego rwo gutuma rwose aho umunyarwanda ari agomba kuba atekanye mu mufuka atekanye ku mutima kubera ko afite ukuntu ariho kabiri ku ijana by'amakoperative ibihumbi icyenda n'ayagera ku ijana na mirongo inani ugereranyije n'uturere mirongo itatu tugize igihugu byaba bivuze ko nibura amakoperative atandatu muri buri karere arimo ibibazo bitandukanye bimwe muri byo ni ibishingiye ku mitungo ibindi ni ibifite umuzi mu ishingwa ryamwe muri yo twasuye imwe muri koperative ikorera mu karere ka rubavu yitwa koperative isuku kuri bose kopibo mu magambo ahinnye ikora isuku n'isukura mu buryo bwo gukusanya no gutwara imyanda ni koperative imaze imyaka hafi irindwi ariko magingo aya n'ubuyobozi bwayo buvuga ko butazi umubare nyawo w'abanyamuryango bayigize abitwa ko bayitangije bavuga ko bayambuwe n'abayibasanzemo kandi ko inzego z'ubuyobozi zabatereranye mu bibazo batahwemye kugaragariza inzego zinyuranye mu buryo bw'inyandiko mu banyamuryango bari ku rutonde rw'abitabiriye inama ishingiye koperative ari nayo yatanzwe muri RCA ngo bahabwe ubuzima gatozi hagaragaraho amazina ya bamwe bo mu miryango y'abayobozi cyangwa abari abayobozi mu karere no ku rwego rw'intara bivuga ko batigeze banatanga imigabane iyi koperative twayikoresheje gusa nk'urugero ariko bishoboka ko ibi bibazo babisangiye n'abandi bwana bonaventure mvutse neza ni umwe mu batangije anayobora iyi koperative ariko babarizwa hanze yayo Eh, cyabaye ikibazo ki- gikomeye wari perezida wacu wari utuyoboye icyo gihe ko yagiye aha abantu ibyemezo by'imigabane kandi batarayitanze mu by'ukuri mu nshingano z'umugenzuzi haba harimo no kubahiriza amategeko agenga koperative dufatikanya na mugenzi wanjye mugunga busore wari visi perezida wa- w'inama y'ubuyobozi twandikira akarere na arasiye dusaba ko arasiye yatesha agaciro ibyo byemezo by'imigabane byatanzwe kandi abantu batatanze imigabane ubwo byari mu bihumbi bibiri na cumi na kane ariko kugeza uyu munsi twari tutarabona igisubizo nta n'uratugeraho cyangwa se ngo atwandikira tubwira ati dufite akazi kenshi mube mwihanganye tuzabasubiza amabaruwa turayafite ayo twanditse dufatikanyije na visi perezida n'ayo visi perezida ubwe yanditse ndetse n'ayo witwa gashumba emmanuel yanditse nyuma yaho ahabereye umuyobozi yatangiye gusaba abantu ko batanga imigabane atabariza koperative muri arasiye ayibwira ko umutungo uri kunyerezwa kandi abantu bataratanze imigabane ariko arasiye ntacyo yigeze ibikoraho icyakora twaje kwandikira minisiteri ibaruwa ya mbere twanditse ngiyi i- iyo bandikiye arasiye iyo ngiyi minisiteri yandikiye arasiye ku itariki makumyabiri n'eshanu z'ukwa kane bibiri na cumi n'umunani iyisaba ko ku itariki zirindwi z'ukwa gatanu bibiri na cumi n'umunani izaba yarangije gukemura ikibazo noneho rero tubonye ko warasiri gutinda rero bandikiye nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu tumumenyesha ko twatumye inama y'inteko rusange dushingiye ku itegeko iyo nama tuyisinyaho turi abanyamuryango ntacyo arasi yigeze bivugaho kuko izi ko twari twashingiye ku itegeko twabandikiye tubamenyesha ko igiye kuba iraba ku itariki cumi na zirindwi z'ukwa gatandatu dufata imyanzuro yo guhagarika abayobozi bariho mu buryo butemewe n'amategeko no gusesa inzego zose dushyiraho izindi nshyashya twemeza ko ibirango byacu twakoreshaga bikomeza gukoreshwa byari byarahinduwe bihindurwa n'andi n'abo bantu nyine binjiye muri koperative batabifitiye ububasha kuko byabafashije kujya ku makonti babona uburyo batangira kunyereza umutungo wacu kubera ko koperative yari itangiye gushorwa mu manza kubera batangiye gutanga ama- amasheki atazigamiye batangiye kutishyura abantu ababarega bagiye mu manza tubona ko imanza bashoyemo koperative ariko bizagiraho ingaruka dufata umwanzuro tumaze ku- kumenyesha amabanki tumaze kumenyesha abakiriya babyumvise amakonte bayahagaritse abo baretiraga babakuyeho bashyizeho abo twemeje mu nteko rusange kuko twaberekaga mu by'ukuri ko koperative ifite ba nyirayo ndetse bakagira n'impungenge z'ukuntu bagiye bahindura abantu ku makonte batarebye sitati tuza gutungurwa n'ibaruwa umuyobozi wa rasiye yanditse ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa karindwi bibiri na cumi n'umunani avuga ngo ibyo twakoze ntabwo abyemera ntiyavuze mu itegeko perezida uhari mugomberwa jackson ariwe ukomeza kuba perezida mu gihe azi ko muri bibiri na cumi na gatanu twabandikiye tubabwira ko hari abantu bari kwinjira muri koperative ku buryo butemewe n'amategeko n'uyu yari arimo yandika amwemeza kandi afite sitati yacu iriho abanyamuryango bashinze umuryango aba rero batashinze umuryango nibo basigaye bayoboye nibo batunyerereje umutungo icyo dusaba kandi dufitiye icyizere ni uko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu izadufasha kugira ngo iyi myanzuro twafashe ku itariki cumi na zirindwi z'ukwa gatandatu bibiri na cumi n'umunani ijye mu bikorwa inzego zemejwe n'iyi nteko rusange zitangire akazi noneho hakorwe odite n'urwego rwigenga bigenga bemewe na beneri bagaragaza ukuri abanyereje umutungo abagiye ku makonte abaduhinduriye ibirango bagaragazwe bikurikiranwe n'inteko batuduvanga n'ukuri isabune uherere ku imesera imyenda yanjye nuko imaze kumashyira mu isakoshi nyabangirira ingata
twashatse uruhande rw'abavugaho kwigarurira koperative batanatanze imigabane bakirukana bayitangije bwana ntizumwami mugomberwa jackson niwe uyobora kopibo muri iki gihe ntabwo agaragara ku rutonde rw'abantu cumi n'umwe bitabiriye inama ishingiye koperative ku itariki cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe iza guhabwa ubuzima gatozi ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri iyo umubajije abanyamuryango bagize koperative ayoboye ibisubizo biravuguruzanya avuga ko abanyamuryango ari icyenda nyamara mu gitabo cy'abanyamuryango hagaragaraho amazina y'abantu cumi na barindwi iratangijwe n'abantu cumi na batanu abantu bayirimo uyu munsi ni icyenda uyu munsi ifite abanyamuryango icyenda muri bo bayitangije haba hakirimo bangahe mu bayitangije bose icyenda baracyarimo turi muri porosedire yo gushaka uburyo dushobora kongezamo abantu yatangiye ari nta kintu na kimwe twakwita ko itangiriyeho usibye ibitekerezo by'abamambure fondateri ba koperative bagaragaje kwihuza no guhuza ibitekerezo no guhuza imbaraga mubwiye ko mwatangiye mu buryo busa nkaho nta kintu hari muhereyeho bose nta migabane ishingiro mwa- mwatanze twarayitanze umugabane w'ishingiro w'umunyamuryango ni miliyoni mwatangiye mwese uko muri icyenda mwayatanze twese twese dukurikije uburyo twagendaga dukora hariho bamwe bari bataraha twagiye twangaja nyuma batagiye ba- babasha kuyabona nk'uko bikwiye ariko bari mu rugendo rwo kugerageza kugenda buzuza ibirarane bijyanye n'umugabane shingiro ku bijyanye n'abantu bavuga ko batangije koperative uyu munsi bakaba batakirimo natekereza ko koperative ifite amategeko igenderaho iyo basanze ibyo ukora bidahuye n'uko amategeko ya koperative avuga ntekereza ko koperative ifata umwanzuro cyangwa se abanyamuryango bafata umwanzuro wo kugura icyo bagusubiza seru n'imyitwarire yawe muri koperative ni muri ubwo buryo bamwe bagiye basezera cyangwa se bagasezerwa bwana jackson hari n'abavugaho kuba barahawe ibyemezo by'uko bishyuye imigabane nyamara bataratanze inyemezabwishyu cyangwa ikindi cyemeza ko yatanzwe koko byo bimeze bite abagiye bahabwa ibyo byemezo by'uko batanze imigabane ntekereza ko icyo gihe ntacyo nagisubiza uwaba yarabivuze aricyo cyangwa se yaratanze ibyo byemezo yari azi impamvu yatumye abitanga ko nawe ntiyapfaga kubitanga gusa batavuganye n'inama cyangwa se batavuganye na asambure generale si umuntu witokeje ngo azane ibyangombwa bitanga kwa kesaswa hari hariho ini konvansiyo ya mambu de koperative kugira ngo babashe guhabwa ibyo byemezo kuko abantu bose uburyo bagiye binjira muri koperative buri muntu wese afite ubusobanuro bw'ibyo yakoze kugira ngo abashe kwitwa umumamba de koperative gukora gusa si amafaranga guhushanya ku mubare w'abagize iyi koperative umuyobozi wayo abisobanura avuga ko bataramenyekana neza inama yabaye ku itariki cumi n'umunani z'uku kwezi niyo yari kwemeza urutonde ntakuka ariko amakuru twamenye nyuma yaho mugomberwa jacques uyobora kopibo yambwiye ko iyi ngingo itavuzweho kubera hari abanyamuryango batabonetse mu nama ikaba izaganirwaho mu nama idasanzwe bazatumiza mu gihe atavuze bwana bonaventure mvutse neza wabaye perezida w'inama ngenzuzi ya kopibo kuri ubu we na bagenzi be bakaba bavuga ko bahejwe avuga ko ibibazo koperative yabo yahuye nabyo asanga byaratijwe umurindi n'inzego z'ubuyobozi kuko igihe cyose babwiyambaje ngo babafashe kubishakira umuti bakomeje kubatera umugongo icyadutangaje mu buryo bukomeye ntabwo ari akagambane ntabwo twabyita akagambane ahubwo ni uburyo bashatse gukemuramo ikibazo ku buryo buboroheye ntabwo twabyita akagambane kuko aho twaba twakiza inzego z'ubuyobozi gusa igitangaje dukoze bizinesi yari igeze aho ibyara miliyoni zirenga ijana na makumyabiri noneho aho kugira ngo dushyigikirwe gukora ibintu bibyara inyungu bagatekereza gusesa koperative twabibonye nk'ikibazo gikomeye kwihangira imirimo byaba bitumvikana neza kuri buri munyarwanda twebwe twaberetse twabibukije urutonde rw'abanyamuryango nyakuri kuko nabo barufite ngo bajya kuduha ubuzima gatozi nibwo twabashyikirije bavuga ati abataraba si abanyamuryango kandi nibo muzasanga mu nzego z'ubuyobozi mu mabaruwa rero twanditse vuba hano nayo twandikiye minisitiri twagiye tugaragaza ayo mazina bikadutera ikibazo gikomeye rero kubona twagaragaje ko uyu muntu atari umunyamuryango nawe ntamubona muri sitati ntabona na porosedire ko yubahirije porosedire ariko akavuga ngo uyu ni we nemeje nta n'itegeko yashingiyeho atanabonye mu by'ukuri icyemeza ko uwo muntu yinjiye muri koperative ku buryo bwemewe n'amategeko ntabwo hajemo nk'akantu ko gutekereza ko ikindi kintu gituma birengagiza ibihamya mwebwe mubagaragariza bagakomeza gushyigikira abo mwe mushinja ko bari nko kubanyagakoperative burya ruswa iragoye kuvuga utayifashe ariko nk'uko na- nageze kubikomozaho iyo umuntu ananiwe gukora icyo yagombaga gukora afite mu nshingano biba biganisha aho ngaho kuko rca nibo bashinzwe kugenzura ko amategeko agenga amakoperative mu rwanda ashyirwa mu bikorwa batagize rero iyo otorite yo kubikora uwo ari we wese yatekereza ibindi ubwo mu buryo bwahuranyije inzego mubona ko zabarangaranye cyangwa zitakiye mu kibazo cyanyu nk'uko byagombaga cyangwa se nk'uko mwabizisabye ni izihe inyandiko zirabigaragaza twandikiye akarere muri bibiri na cumi na kane tumenyesha rca twongera kwandika muri bibiri na cumi na gatanu twongera kwandika muri bibiri na cumi na gatandatu twongera kwandika muri bibiri na cumi na karindwi kandi twandikiraga akarere na rca rwose tuzaciye ku ruhande akarere na rca nibo bagombye ko baradufashije gukemura ikibazo iyo koperative abanyamuryango bamwe biyambaje urwego ntihabeho ubufasha bwihuse ibintu bizazamba kandi ubundi igitekerezo cya koperative ni politiki nziza yo kubumbira abantu hamwe bigatuma batekerereza hamwe bakiteza imbere ku buryo bworoshye haramutse habayeho impinduka inzego z'ibanze n'urwego rwa rasiye bakaba amaso cyane cyane ku bayobozi ba za koperative hari aho nakweretse aho umuntu afata avance kuri jeto de presence agafata amafaranga y'inama atekereza ko azitabira ibihumbi hafi magana ane atarayitabira izo nama agafata amafaranga miliyoni imwe na magana atatu mu gihe kitarenze n'amezi abiri ngo ni jeto de presence hari ukuntu abayobozi basa naho bigarurira umutungo wa koperative umva rero leta yatekereza uburyo yagura imikorere ya rasiye ngeze mu nzira mfatira umuso ugirwa muri komine ya kigoma bampaye uruhushya ngo njye kwituma handa batoroka
akarere ka rubavu kopi bikoreramo niko karere gafite amakoperative menshi kuruta utundi mu gihugu karimo amakoperative magana ane na makumyabiri n'ane ayagera kuri magana abiri na mirongo itandatu muri yo arengeje imyaka itanu avutse mu gihe mirongo itatu n'atandatu yasenyutse nta myaka itanu irashira avutse umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana murenzi janvier avuga ko akarere gafasha amakoperative binyuze mu mahugurwa no gukurikirana ko amakoperative acunzwe neza dufatanyije rero na ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative iyo hagaragaye eh, ibikorwa bijyanye n'imicungire mibi twifashisha urwo rwego kugira ngo hakorwe ubugenzuzi ariko ntibitubuza nk'ubuyobozi kugira ijisho gukurikirana kujya inama ndetse no kugenda twongera eh, ubumenyi bw'ayo makoperative hari amakoperative amwe n'amwe usanga ibibazo byayo bishingiye ahanini ku ivuka ryayo aho usanga amwe n'amwe yaragiye atangira nta migabane itanzwe cyangwa se hatanzwe igice ku buryo binatuma abayitanze yuzuye bumva bafite icyo basumbya bagenzi babo bikaba byakurura amakimbirane ibyo ngibyo byo mubikoraho iki mu by'ukuri ubundi iyo koperative ijya kuvuka abanyamuryango bishyira hamwe bakagena umugabane ubundi umunyamuryango wemewe ni uwatanze umugabane umugabane wuzuye wagenwe n'inteko rusange akenshi rero hari aho usanga kubera ubwumvikane bagize kubera ubushobozi buhari bagenda bavuga bati ndatanga igice andi nzayongere biterwa n'ubwumvikane ariko mu rwego rw'amategeko kuba umugabane wuzuye ni kimwe mu bigaragaza koko ko umuntu ari umunyamuryango wa koperative abakozi b'akarere bitwa koperative officers bafite inshingano zo kujya inama muri ibyo byose ariko banafite inshingano yo gufasha amakoperative kwiyubaka bakabaherekeza kugira ngo bazagere ku rwego rwo kubona ubuzima gatozi koperative kopi bo by'umwihariko yabandikiye nk'akarere inshuro zitandukanye yandikiye bagashyigikira n'izindi nzego ikibazo cyabo kugeza ubu ngubu kigeze hehe kopibu yakorewe ubugenzuzi n'urwego rubishinzwe urwego rwa eh, rca Ni nyuma y'ubugenzuzi rero bwakozwe eh, byagaragaye ko habayemo imicungire mibi y'umutungo w'abanyamuryango mu byo tutihanganira nibyo birimo abagaragaweho rero n'iyo micungire mibi ubu biri mu rwego rw'ubugenzacyaha kuko rca yabashyikirije raporo iranayibasomera gusa hagaragaye ayo makosa ni abantu bakwiye kuba bakurikiranwa nyuma y'icyo mu bindi byagaragayemo ni uko koperative hari ibyo itari yujuje kugira ngo ibeho abakoze ubugenzuzi rero basabye yuko yaseswa mu mabaruwa bagiye bandika atandukanye basaba gukorerwa ubugenzuzi ndetse no guhabwa ubufasha mu buryo bwo kuzahura koperative bagaragaza ko iri mu byago hari iyo bandikiye minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nayo ibandikira ibasaba gukurikirana icyo kibazo no gutanga raporo mu kwezi kwa gatandatu ubu turi mu kwezi kwa cumi byagenze bite ko byatinze gukorwa byarakozwe kuko ubwo bugenzuzi minisiteri y'igihugu yadusabye gukora nibwo bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative ndetse natwe ubwacu tujya mu kibazo duhuza impande zose zarebwaga nk'ikibazo n'akarere tujya inama ariko ibyemezo byose byagombaga gu gukurikiraho ni uko byagombaga gushingira ku ubugenzuzi bwakozwe na rca ari byo rero nkubwira bimwe byavuyemo y'uko koperative byagaragaye imicungire mibi ndetse hanasabwa y'uko naseswa ni bimwe mu myanzuro y'ubugenzuzi bwakozwe na rca nyamabiruka ngo ndarengwa umugi ingeri kigali bankacira mbanye n'abamubita inzira yose ndaramukasho nyamadiruka ngo ndarengwa umugi ingeri kigali bankacira mbanye n'abamubita inzira yose ndaramukasho
ubuyobozi bwa rca buvuga ko ihame rya mbere kugira ngo koperative ihabwe ubuzima gatozi harimo ko abanyamuryango bose bagomba kuba bamaze kuzuza imigabane shingiro ya koperative kopibo yabonye ubuzima gatozi mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ariko na n'ubu abayigize ntibaruzuza imigabane rca ivuga ko ibibazo byo kutubahiriza manda ku buyobozi gucunga nabi imitungo n'ibindi ari bimwe mu bibazo rusange mu makoperative ari nabyo bimaze iminsi bikorwaho amavugururwa harerimana jean bosco uyobora rca avuga ko hari n'amadosiye y'abantu yashyikirijwe urwego rushinzwe ubugenzacyaha bakurikiranweho kunyereza umutungo nko ku bamotari hari haribwemo hafi miliyoni magana abiri n'eshanu ariko aho mvugira ahangaha miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri zaragarutse hari amafaranga menshi amaze kugaruka haba mu mirenge sako yagiye yibwa cyangwa mu makoperative asanzwe ubu turi kubikurikira turagira ngo abantu bose bumve ko umutungo w'amakoperative ni umutungo w'igihugu ku buryo kuwiba cyangwa kugerageza kuwiba ibyo ni icyaha dukurikira ku buryo tubiryoza uwo ari we wese waba wijanditse mu mikorere mibi n'imicungire mibi ya koperative ku bijyanye noneho n'ubugenzuzi rc ikora mu gufasha amakoperative gucukumbura ngo hamenyekane niba koko hari amafaranga yanyerejwe yananyerejwe nande byose nk'amakoperative amwe namwe twagezemo bakavuga ko twagiye twandikira akarere tukandikira rc tubasaba ko badufasha gukora ubugenzuzi ariko bigafata igihe ku buryo bituma no gusibanganya ibimenyetso byakorohera abanyereje uwo mutungo ubu ngubu hari izihe ngamba zo kubikora noneho mu buryo buhoraho bwo gukurikirana amakoperative sinzi igihe biherukira ibyo ngibyo ariko aho tubonye ikibazo cyangwa aho tubonye umwotsi tutumba duhita dukora twohereza inspection ubugenzuzi busanzwe cyangwa ubugenzuzi bwimbitse ibyo bishobora kuba byarabaye mu gihe cyashize ariko ubu RCA ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative cyongerewe n'ubushobozi ku buryo habonetse ikibazo bijyanye n'amakoperative ni direct response nibwira cyako kanya ikindi ni uko hari ingamba nyinshi zagiye zifatwa iya mbere ubu dufite na- n'abashinzwe gukora ubugenzuzi bw'umunsi ku wundi ku rwego rwa rw'intara tukaba dufite n'abakozi bashinzwe amakoperative ku rwego rw'akarere tukaba dufite abashinzwe amakoperative ku rwego rw'umurenge abo bose ubu ngubu tugiye kujya dukorana ku buryo na mbere y'uko ikibazo kiba tuzaba twamenye ko ki- gishobora kuba ku buryo tuba twoherejeyo na bwa bugenzuzi busanzwe hanyuma nyuma koko twasanga hariyo ibibazo bikomeye tukoherezayo ubugenzuzi bwimbitse ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative rca kivuga ko kigiye gushyiraho abagenzuzi baturutse hanze cyangwa external auditors bakajya bafasha kugenzura amakoperative hakiri kare mu rwego rwo gukumira inyerezwa ry'umutungo hari bamwe mu bayobozi b'amakoperative banenga imiterere y'itegeko ry'amakoperative rivuga ko abari mu nama njyanama n'iy'ubugenzuzi ya koperative batagomba guhabwa umushahara bigatuma hari abikoreramo kuko bavuga ko baba bavunitse ni icyifuzo ariko bwana harerimana jean bosco uyobora rca atera utwatsi ndagira ngo byumvikane umunyamuryango wa koperative ntabwo ari umukozi umunsi ku wundi wa koperative umuyobozi wa koperative yaba muri nyobozi cyangwa muri ngenzuzi ntabwo ari abakozi umunsi ku munsi ba koperative ni abantu baza rimwe mu gihembwe kabiri mu mwaka mu nteko rusange batowe bahagarariye abandi abo ngabo rero cyane cyane nyobozi nibo bashyiraho abakozi basanzwe ba koperative abo bakozi basanzwe ba koperative nibo bahembwa ku kwezi bakurikije ukuntu bagiranye amasezerano n'abo bakozi rero nta na rimwe ku isi muzasanga hari umuyobozi wa koperative wemerewe guhembwa kereka aramutse afashe kontara yo kuba umukozi uhoraho wa koperative abo ni kimwe na ba nyiri umutungo muri koperative ubwo tugiye no muri kampani ubundi ni kimwe n'abashaholders ba nyiri sosiyete abanyamigabane icyo bashinzwe ni ukungukira mu bwasisi ibyitwa dividends ibyo kandi biba ari byinshi ubundi iyo bakoze neza uwahahiye cyane muri koperative akabonamo amafaranga menshi ariko iyo baje mu nama cyangwa baje gukora ibindi bikorwa mu nyungu z'ababatoye n'ubundi babona insimburamubyizi ntabwo rero twakwemera ko babona salari y'ukwezi cyangwa nk'uko babyifuza kubera ko ntabwo ntabwo n'ubundi akazi bahamagariwe gukora kabasaba guhora kuri koperative hari koperative yitwa kopibo ivuga ko yabandikiye inshuro nyinshi basaba kubakorera ubugenzuzi ariko mutinda kubasubiza ikibazo cyayo cyifashe gite niba mukizi murakoze ikibazo cya kopibu turakizi ubwanjye nigiriye muri kopibu turi kumwe n'abayobozi b'akarere ka rubavu ariko ikirimo muri rusange ni ya miyoborere mibi ya micungire mibi ijyanye ni- no no kugira inda nini no gushaka gukira inyuzi busamo ibyo utakoreye ibyo rero nibyo turi guhasha muri rusange ariko ikirenze icyo tugiye kuri kopibu ubwayo yo ubu ngubu dufite umukozi wa rsi ushinzwe umunsi ku wundi kumenya imyanzuro rsi yatanze niba iri gushyirwa mu bikorwa batakubahiriza ibyo ngibyo kuko tuzagera no ku zindi no ku zindi siteke no ku zindi nzego zo gutuma dushobora kubafatira ibi- ibihano bitandukanye baramutse batubahirije ibyo twabasabye birimo cyane cyane guhana abanyamuryango baba barakoze amakosa muri koperative kimwe n'uko bashobora no kubirukana ariko birimo no gukomeza gukurikirana umutungo tugafashanya kugira ngo umutungo wa kopibu waba waranyerejwe ugaruke icyatumye dukora ibyo ngibyo tugakurikira kopibu kimwe n'indi yitwa kowadu uburyo bw'umwihariko ni mu rwego rwo gutuma ubwabyo twerekana ko koperative zunguka iyo zicunzwe neza cyangwa ziyobowe neza ibyo rero tuzakomeza tubyiteho ntabwo tuzemera ko hagira abanyamuryango bahomera muri koperative barashyizemo utwabo bazi ko ariyo nzira bari bagiye kunyuramo ngo bakore bagere ku ntumbero bifuza hanyuma hagire bamwe baza inyuma bakaba bakwigira inyaryenge bakaba batwara ibya koperative bwana harerimana agaruka kuri zimwe mu mpamvu zatuma habaho gusesa koperative atari ibyihitiyemo impamvu ni nyinshi zishobora gutuma dusesa koperative icya mbere kuba itacyubaha imyanzuro twayihaye nka rsi icya kabiri kuba itagikorana n'abanyamuryango bayo cyangwa umubare w'abo basabwa kuba bafite bavuyemo izi ni impamvu nyinshi zishobora gutuma koperative iseswa ariko cyane cyane ikiba gihangayikishije niyo micungire mibi itarangira iyo nta mpinduka iri kugaragara mu micungire n'imiyoborere eh, aho kugira ngo umutungo w'abanyamuryango urinde kuburiramo twayisesa bagifite icyo bagabana koperative yemewe igomba kuba ifite abanyamuryango nibura cumi n'umwe kandi bakaba atari abavandimwe gusa mwumvise kandi ko kugira ngo ihabwe ubuzima gatozi ari ihame ko abanyamuryango bose baba bujuje umugabane shingiro nubwo hari aho atari ko bigenda nk'uko byagenze kuri kopibo inzego zireberera amakoperative zivuga ko zahagurukiye gukurikirana imikorere y'amakoperative umunsi ku wundi mu rwego rwo gutahura no kumenya ibibazo biyarimo hakiri kare nshimiye inzego zose twaganiriye mu itegurwa ry'iki kiganiro nshimira namwe mwese mwagikurikiye mwari kumwe nanjye claude ganza munyamagana mbararikiye izindi gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika turamushimiye mugenzi wacu claude ganza munyamagana namwe kandi abatwumvise uyu munsi nongeye kubashimira kuba mwitabiriye ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika birashoboka ko aho mutuye abanyamakuru bacu batahagera igihe cyose mubishoboye mwajya mutwandikira kuri aderesi yacu mukatugezaho ibibazo biri aho iwanyu ni radiyo yacu arobazi gmail akadomo kome nsubiremo radiyo yacu arobazi gmail akadomo kome nongere mbashimire hano i washington mwari kumwe nanjye etiyene karekezi ku ijwi ry'amerika mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza
umusore ntashaka gukora nguhinge ukibwira ko mu mugi hari akazi ikuremo icyo kinyoma maze uhinge bizagufasha ndahindahindahida titititi ndahindahindahida titititi ndahindahindahida titititi ndahindahindahida titititi ndahindahindahida titititi ndahindahindahida titititi
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo